Hello, everyone. Hello, hello, hello. It's your one and only Lady J.O. Oh. And if you have not subscribed, please hit the subscribe button, hit the notification bell, so that if I put more videos, you will be the first person to know. And if you have subscribed here before, my people, you don't know how to do it now. God will bless you now. God will continue to bless you now for me. Mm, my people um this today get story wey i wan talk about today so e get one story we just come my table today i say no it does. It is small but uh, i say no today i must talk about you know make some of our ladies make the city change and i understand now so there's this girl this how whether na deliverance or other i don't really know how we'll take put am you know because I'm afraid na him bring the topic he say because uh, him go still send the video go give am abeg this this topic wey i wan talk about una comment and make una help me share am you you understand because some of our girls e be like say uh, some some some of them e be like say maybe they they swear for them or i no know how to put am because this one no be ordinary sometimes wey something go dey happen you know you you yourself you go dey reason and say this one na ordinary una understand my people so he say this our friend he say he dey jam better guys but because of uh, one guy one guy wey dey wey one shentro guy wey him dey follow no dey let am see road this guy dey dey chop him money dey no be say even love am but this girl fit die because of this guy He dey spend all her money They give this guy See, yes, the guy no still love am He say even though e see guy wey be say e dey okay wey wan take her serious We go even they spend money for am she go collect that money from the guy for those ones go they give this this guy and this the guy not even get one single love for am half love he say not get for am eh why be say some girls i don't understand o They just come this world, come somehow that I don't know whether I swear, they swear for them. I your job better guy when they give him money, you say no, say na na do what you want the central guy. Na you want die for. Eh? I beg our guests and eh, more and learn for this topic eh, because really I don't understand why why be say girl go see better guy, he eh, go say no, I been a juju the guy they use for her. <laughs> Hey, hey, hey, my people me i no understand o so he say he come get one guy say this guy come really love this girl This guy dey do everything make sure say to make sure say this girl love am so say he come tell dis girl say okay how much e go reach you take do business make him give you This girl come tell am This guy come count my people <laughs> This guy counts money. Money we they talk about so. Hey, hey, hey. He count big money. He give this girl. Say ah about uh, he just give the girl. Say they do anything you want to me so that make you day okay. You don't want all those also because you know she trouble boys now. They go out maybe say they are guests they go the also. They come they give them money so you know I mean you also again because that is trouble don't leave am because money not they come again so e can jam this guy so this guy now con tell am say okay how much go reach you take do business when you go They can say go like to the load container all those things the guy come say okay no problem this guy come give am six thousand euro people six k come give this girl make dis girl take start one thing they do so that make e no dey do all those old say e no want make a girl they go outside my black boy when oh, I give am no be na white o oh, my people, when <laughs> I know what dis girl do she come dey look for This chintro boy they go they they follow everywhere they go you come dey look for am come dey call you tell your friends mona help me tell am mona help me beg am make don dey okay e no bam dis chintro boy come here ah <laughs> my people. who you push sugar for a match when I go leak e there. dey now e first content and say ah this girl they look for you oh. you better come out if they look for you they follow everywhere they go so it's it's better you suffer come make uh, eh, we come collect uh, be like say be like say pepper don rest for our side o oh. ah now oga say ah ah really na the boy run He go meet am <laughs> hmm. Now e call am where you dey madam and the girl just quick tell am where im dey the guy go meet am eh, collect the money from the girl wetin he do just to sleep with am only that one o oh. i been na something im dey use for this our sister me i no understand o oh, my people. This girl come carry money come give this guy This nice boy wey give am the money come dey call am e no come dey pick that one call again e no come dey talk to that one again the guy come dey call am dey call am say ah, where you dey e no dey pick again so na eh, the guy friends come tell the guy say this guy don go settle with your boyfriend back so you better rest you better rest This guy no go pick your call again na the boy say na na. na the boy come look for this girl e come call her. e come go e house as e reach e house now e come press bell as e press bell dis girl come open dis girl bin no wan open o di guy come tell am say make e open door e come open door na the guy the guy say if dey call you you no dey pick e call again wetin dey happen eh e say because eh, as he as he no pick he suppose to know say he no he no want you again na ah. na the guy say are you serious like are you kidding me right now He suppose to know say you no want i be waiting he say yes and uh-huh. then the guy say okay now the guy see the the other guy for bed and uh-huh. i say okay you don up with your boyfriend abi eh no problem the money wey he give you since you don call you nothing do anything again give me my money back <laughs> eh, na so na now the guy say well which money Now the shentrol boy from back talk say yeah mugu for guy mash up na so <laughs> my dear you don't get anything wey you wan do and the guy say really i say okay so the guy come go nigeria so the guy come tell am say okay no problem na since uh, you no wan give am im money so you no go collect im money for here na nigeria im go collect am na the guy visit nigeria na e fit go the girl family house eh when he reach there he fit destroy everywhere tell just go use police fetch arrest the boy mama the the girl mama and the the girl papa na him come tell them say see where una dey live una pikin they give shetro boy money for europe una they live dis kain house even they expect say una ask una go dey because una pikin na designers Now they use the money they buy If they expect one kain big mansion mansion e no even know say na here na dis kain house na they live Now say e dey disappointed for una pikin now they con call their pikin you come tell am say see wetin you come put also. They don't arrest your mama arrest your papa so now you can find uh, you can begin to beg the boy you can tell the, uh, you can write agreement saying go dey send the money small small con they give the boy na the boy can then they con settle the matter you know so what i'm trying to say here be say why e be say some people just like they just come this world wey uh, eh, eh, to come suffer they just come this world say na suffer na the one call the suffer suffer follow man Well, even though you give man one thing una no understand even though you give man eh, hundred million give am all the money wey dey this world if he no love you he no love you even though you na, na, you you come give am eh, you even dey give am kpekus every day you want you dey even dey dey na you come cook pass or na you need pass if you no love you you no love you my dear more na the let man dey love una More be money More be money na na you come go put yourself for debt na you dey pay the money so the girl say even think say maybe e don see lear he say because the girl dey sabi lie o oh. mm -hmm. he say wetin she no be he go say na him be wetin dem no e no get you go say na him get he say come say jam jam jam one guy again he say this guy na come say dey nice to am o this guy get money to even spend for am she now dey lie to the boy na so he get this one na so he get that one so he say hmm, he no know whether na deliverance o mo na see pray for am abeg for the conversation. section mo na no too insult am o because i i look am say hmm, na deliverance this her own come be you understand because e be like say she no dey like guy wey dey give money wey go dey give her na the one wey she go dey give na she dey look for so now i come ask this friend say what about the shentro boy now e say e don finally leave that one but make e fit move on follow another person na e still dey use lie e still dey lie dey follow dey dey dey dey use lie take dey follow dem all those things still dey tell dem say wetin e no be go say na he be He say so abeg na prayer na this her friend for me o oh, for my own opinion na prayer na me feel say she need or wetin una think my people you wey dey watch me na wetin you think wetin you think say this our sister wetin uh, uh, wetin she need na prayer my people for me o oh, i believe say na prayer so you wey dey watch me now put your comments and like my video please always put thumbs up for me it's not really easy abeg if una they watch our video I beg. make una they take time sit down jejeje put if you dey even though you do something put earphone for ear tell lis ten finish abeg una they watch them. half una dey watch am finish my people so thank you very much until i come your well next time i remember your one and only lady jail and subscribe please share this video and subscribe please please please it's not easy I beg <laughs> thank you and God bless you people for me God will continue to bless all my subscribers and God will grant my heart desire in a very big big way for my so thank you and bye